Jadi Nizwi d'Amérique. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe nanje fite niyo ngabo kaze mu biganiro vyacu urebye ahantu ha makeya basurana amafaranga igihumbi kandi ayo mafaranga igihumbi burya ku muturage nabyo biragoye kugira ngo uyabone rero mbona biba bimenze cyane nta mpamvu yo kujya kubigurwa mbisura uwo ni umunyarwanda avuga ko kugendera inzu ndangamuco bizimbye iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye arimwe yerekeye umwe mu banyeshuri b'abigeme banyurujwe n'umugwi boko haramu muri nigeria yatabawe ibyavuye mu matora ya mbere mu mareta ya Kentucky na Oregon ngaha muri Amerika ku bakandida ba Democrat n'ivyatangajwe n'umukandida w'umurepublika Donald Trump byuko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong Un turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane nk'uko twabibwegereye amakuru avuga hirya no hino ku isi ntitutwira dutangurireko umwe mu bigeme banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi boko haramu mu buraruko bushinzwe ubuseruko bw'igihugu cya nigeria yaratabawe ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare uno munsi ku wa gatatu uwo mwigeme abaye uwa mbere atabawe kuva abanywanyi b'umugwi boko haramu binjiye mu ishure yisumbuye ya leta mu gisagara cya shibok mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane banyuruza abanyeshuri b'abigeme amajana atatu benshi muri bo barashoboye guhunga buno nyine inyuma y'uko banyurujwe yamara abarenga amajana abiri irengero ryabo ntiriramenyekana umuvugizi w'igisirikare sani usman avuga ko abasirikare ba leta ya nigeria batabaye uwo mwigeme mu mihana y'ahitwa bal hafi y'igisagara ca damboa aboku gaji ayoboye umugwi ujejwe gukingira ababa mu gisagara ca chibok ibitero vy'umugwi boko haram avuga ko umugwi wiwe ari wo watabaye uwo mwigeme avuga ko abanywanyi b'umugwi wiwe batowe umwigeme igihe bariko bashiraho umutego hanze y'ikambi ya gisirikare tsambido hoseya abana ayoboye ababa mu gisagara ca shibok yanditse ku rubuga twitter avuga ko uwo mwigeme amina ari nkeki yatowe mu ishyamba rya sambisa mu karere ka leta ya borno ejo ku wa kabiri ivyabona bavuga ko yari kumwe n'umwana igihe yatogwa amina ari nkeki umwe muri abo bigeme banyurujwe yari afise imyaka cumi n'indwi igihe yanyuruzwa yagarukanywe mu gisagara ca shibok ejo kuwa kabiri mu ijoro mu nyuma yaho yarasubiye guhura n'umuryango wiwe hillary clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika n'uwo bahiganwa wo mu mugambi w'abademokrate senateur wa leta ya vermont bernie sanders baratsinze umwe umwe wese leta imwe mu matora ya mbere yo kurondera kugenwa n'umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu bazoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika yabaye ejo kuwa gatatu murantungo yabaye ejo kuwa kabiri hillary clinton yatsinze bernie sanders muri leta ya kentucky n'amajwi agera ku bihumbi bibiri niyo ntsinzi ya mbere hillary clinton aronse kuva mu kwezi kwa gatanu muri icyo gihe bernie sanders yatsinze hillary clinton muri leta ya oregon hillary clinton ariko arondera kuba umuperezida wa mbere w'umupfasoni ashobora kuzoshikana ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu ibitegere bisabwa by'abazoshikiriza amajwi kugira agenwe n'umugambi wiwe kuwuserukira mu matora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe igihe amaleta atandatu azotora abademokrate bazoca batangaza icese ko ari we yatowe kubaserukira mu matora mu ikoraniro ry'umugambwe rizoba mu kwezi kw'indwi bernie sanders yotegerezwa gutsinda hafi y'ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana by'abashikiriza amajwi basigaye mu gihugu cyose kugira ashobore kurengana hillary clinton donald trump abonwa ko ari wazoserukira umugambwe w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu iyo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi w'igihugu cya korea ya ruguru kim jong un kugira bifashe guhagarika umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda wa korea ya ruguru yongeye kandi avuga ko yokoresha ivyo yavuze ko ari inguvu za leta zunze ubumwe za amerika ifise mu vyerekeye ubutunzi ku gihugu c'ubushinwa mu guhimiriza abategetsi b'ico gihugu kugira bifashe gutora inyishu ku bibazo amerika n'ubushinwa bitumvikanako ejo kuwa gatatu ejo uh, kuwa kabiri ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa bwamenyesheje ko bushigikiye icyifuzo cya donald trump cyo kuvugana n'umutegetsi wa korea ya ruguru kim jong un atawundi baciyeko ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika byarifatanije na koreya y'epfo uburusiya n'ubuyapani mu biganiro na koreya ya ruguru bigenewe kugabanya ibikorwa vyerekeye ubuhinga bwa nucleaire bya koreya ya ruguru yamara ako kwigoro karasambutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani jack sullivan yahoze n'umuhanuzi wa hillary clinton yabaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika yaranebaguye ibyatangajwe na donald trump igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kiriteguye gufasha kumenyereza no guha ibikoresho mu gikorwa cyo kurwanya umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu muri libiya igihe leta y'icyo gihugu yoba ibyiteguriye ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika africom abitangaje ku munsi wa kabiri umuyobozi mukuru w'ibiro africom general david rodriguez yongeye amenyesha ko politike mu gihugu ca libiya yatumye bitoroha kumenya imigwi yitwaje ibigwanisho igwana ku ruhande rwa leta n'igwanya leta ngo ivyo vyatumye leta zunze ubumwe za amerika zizera kuri leta mfatakibanza ya libiya kugira zimenye abari kumwe n'abatari kumwe nayo imigwi y'abagwanyi izogira uruhara mu guhagarika ugukwiragira k'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu n'inteko zizigiwe zamenyekana zigafashwa umuyobozi mukuru w'ibiro africom general david rodriguez avuga ko yamara batarashika aho ivyo vyoba ishirahamwe mpuzamakungu onu ryarafatiye igihugu ca libiya ibihano mu vya gisirikare kugira ibigwanisho bikomeye ntibije mu minwe y'abagira iterabwoba n'imigwi y'abagwanyi igwanira ubutegetsi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arabazi gmail akaburungu com kuri facebook no kuri radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho abanyamategeko bunganira bernard ku byaha bya jenoside atari muri sentare bagaragarije umucamanza uguhengama gukomeye ku itohoza rya mbere rifasha uwagirizwa metre bruce bikotwa na mugenzi we metre jean d'arc umutesi bavuze ko ibyabona bofashije munyagishari munyagishari bafise ubwoba ko vyobagaruka vyobagirako ingaruka ni inkuru dushikirizwa na eric bagira ubusa
bagaragaza icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze rishinjura Bernard Munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bahagarariye inyungu z'ubutabera bagaragaje imbogamizi bavuga ko zikibabereye intambamyi umucamanza yategetse ko bakora iperereza ry'ibanze mu minsi itandatu mu byahoze ari amakomine ya Nyundo Kanama Gisenyi gusa muri prefegitura ya Gisenyi Munyagishari akekwa ko yakoreye ibyaha amasite n'ubushinjacyaha bwakoreyeho iperereza rimushinja byazaba ngombwa ko hari ahandi bakura amakuru bakajyayo abanyamategeko bavuga ko bagiye muri gereza ya gisenyi biba ngombwa ko abatangabuhamya bafite amakuru babarangira ko bari muri gereza ya mpanga nyanza bavuga ko nyanza babonye umutangabuhamya bemeza ko yabahaye amakuru yagombye ko bafasha urukiko ibihabanye n'ibyo uwo mutangabuhamya ngo yagize icyoba cyo gusubira mu nkiko ashinjura ibyaha bya jenoside nk'uko yabibwiye umucamanza metre jeanne d'arc umutesi umwe mu bunganira mu nyagishari atari mu rukiko yavuze ko iyo mfungwa imaze imyaka isaga makumyabiri mu buroko yababwiye ko yatanze ubuhamya nk'ubwo bamusaba bimugiraho ingaruka ko yashatse kubereka n'abandi bashinjura munyagishari ariko asigarana akangononwa ko kuba bakwemera gushinjura ibyaha bya jenoside uwo mufungwa yasabye aba banyamategeko nk'uko babibwiye umucamanza ko batazatangaza imyirondoro ye kugeza igihe azabanza akabitekerezaho yitonze bavuze ko byabaye cyo kimwe n'umutangabuhamya basanze muri gereza ya Musanze n'ubwo kuri we hiyongeraho impamvu z'uburwayi abo batangabuhamya bomba abanyamategeko bunganira munyagishari bavuga ko aribo bagombye kuza imbere y'urukiko bagahamya ibyo bamuziho bityo ko kuva ntacyo baremeza bivuga ko bisa nk'aho ntacyo barabona nk'ubuhamya bushinjura uwo bunganira aba banyamategeko bavuze ko bitewe n'aho abatangabuhamya baherereye iminsi itandatu n'ubushobozi bavuga ko batabonye uko urukiko rwabwemeje byababanye yanga bibukije ko mu cyemezo cyafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera yarusha muri Tanzania rujya kohereza munyagishari kuburanira mu Rwanda hagaragaramo urutonde rw'abatangabuhamya cumi na batandatu bashaka kumushinjura ariko kubw'umutekano wabo bakabikorera mu mahanga abanyamategeko basabye umucamanza ko bahura n'abo batangabuhamya bakabaha amakuru y'ibanze yabafasha gukomeza kuburana uru rubanza nyuma yo kugaragaza izo mbogamizi zose abunganizi ba munyagishari basabye umucamanza kuba ahagaritse kumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha kugeza igihe nabo bazasoreza iperereza ry'ibanze rishinja ururegwa ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana bonaventure ruberwa na bwana jean bosco mutangana bwabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abunganira munyagishari nta shingiro bufite bavuze ko kuba hataraboneka abashinjura munyagishari bitabangamira imigendekere myiza y'urubanza basaba ko urubanza rwakomeza humvwa abatangabuhamya bashinja abashinjura bazaboneka nabo urukiko rukazabumva ko kujya gushaka abatangabuhamya hanze ubushinjacyaha bwavuze ko uruhande rwunganira uregwa rutagaragaza icyo ruzaba rujya gukorayo ko rushobora kwandikira urukiko rukuru mu rwanda rukabafasha gukemura icyo kibazo bwavuze ko abanyamategeko bagombye gukora iperereza ry'ibanze ridatwara amafaranga y'umurengera madamu alice umulise yavuze ko igihe cyo kumva abashinjura nikigera bizaganirwa hahita ategeka gukomeza kumva umutangabuhamya wa kabiri ushinja munyagishari abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera bamusabye ijambo bugira kabiri abacecekesha n'uburakari bwinshi niko guhaguruka igitaraganya kwa metre burise biko twarakaya abwira urukiko ati umwanditsi yandike ko twihannye umucamanza ukuriye inteko y'uru rubanza kandi ko bitarenze umunsi ukurikira tuzageza ku bwanditsi bw'urukiko imyanzuro ikubiyemo ubwihane bwacu ubushinjacyaha bwavuze ko nta byinshi bwavuga kuri ubu bwihane igihe cyose butarabona imyanzuro abanyamategeko bashingiyeho madamu alice umulisa kuva ubwo yahise asubika iburanisha atangariza impande zombi ko azabamenyesha itariki itaha igihe azaba amaze kubona iyo myanzuro biracyari kare kumenya niba aba banyamategeko bunganira munyagishari adahari kandi atabemera bazakomeza cyangwa nabo bazikura muri uru rubanza bernard munyagishari nyiri urubanza yarwikuyemo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka ku mpamvu z'ibyemezo by'umucamanza avuga ko bibogamye bwana munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko ari ku rutonde rw'abantu barindwi bamaze koherezwa n'amahanga kuburanira mu rwanda ibyaha bya jenoside uyu mugabo kandi ari muri batatu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose munyagishari arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u rwanda bumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekungu eh akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze rike kuri iyo nkuru mu rwanda kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingoro ndangamuco cy'u rwanda kivuga ko igitigiri cy'abenegihugu bayigendera gitera cyiyongera mu gihe byasa nk'ibyihariwe n'abanyamahanga mu myaka ishize ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumta kaboye
ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko bushaka ko izi ngoro zaba ahantu ho kumurika ibyaranze abanyarwanda mu buzima bwabo bwo hambere ariko ngo zikaba zigomba no kugira uruhare mu guteza imbere igihugu imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage yerekana ko mu mezi atatu y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu ingoro z'umurage w'u rwanda zasuwe n'abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na birindwi binjiriza igihugu akayabo ka miliyoni zisaga mirongo itanu ijwi rya amerika ryasuye ikigo cy'umurage w'u rwanda cyitiriwe amateka kamere ibitse amoko y'amabuye y'agaciro agaragara mu rwanda igaragaramo inyamaswa nk'inzoka zabayeho cyangwa izikiri mu rwanda ndetse ikaba ikorera mu nzu y'umudage richard kanti washinze bwa mbere umurwa mukuru wa kigali madamu rusaro karine ushinzwe ishami ry'amateka kamere avuga ko n'ubwo iyi ngoro imaze igihe kirekire bagomba kuyireka uko yubatswe niyo nzu ya mbere yageze muri kigali ikomeye iyi ngoro abantu benshi bayizi nko kwa kanti iyo ushatse kugira ngo umuntu hamenye byihuse uvuga uti kwa kanti kanti rero akaba yari umuresida wa mbere w'umudage mu rwanda abenshi tuvuga yuko asa nk'aho ariwe watangije kigali iyi nzu ahangaha iyi ngoro iri urebye niyo nzu ya mbere yabayeho iri navuga mu buryo bwa kizungu bugezweho kuri uyu musozi rero akaba ariho urumva hatangiriye uwo mujyi ni ikintu rero gituma abantu bakomeza bamwibuka iyi ngoro uretse kumurika ibijyanye n'umutungo kamere buriya dufitemo ibice bitatu dufite igice kivuga ku bijyanye ibyo bimera izo nyamaswa abantu ko bagiye bevuriwa hanyuma tukagira ikindi gice kiri ibyo twita geology kivuga ku mabuye kivuga ku butaka nubwo gahunda ya leta ari iyo gukangurira abanyarwanda kwitabira gusura izi ngoro z'umurage ndetse umunyarwanda asabwa amafaranga make ugereranyije n'asabwa umunyamahanga umunyarwanda yakwa amafaranga igihumbi mu gihe umunyamahanga asabwa ibihumbi bitandatu ariko abanyarwanda benshi ntibarumva agaciro ko kugira ingoro z'umurage wari wasura ikigo ndangamurage na kimwe cy'abari biriyo hano mu kigali cyangwa se biri n'ahandi reka ntabyo ndasura kubera ko mbona binahenda reka Eh, urebye ahantu ha makeya basura ni amafaranga igihumbi kandi ayo mafaranga igihumbi burya ku muturage nabyo biragoye kugira ngo uyabone Iyo rero mbona bi- bi- biba bimenze cyane nta- nta mpamvu yo kujya kubigurirwa mbisura mba mbona bitanshishikaje cyakora abana bo rimwe na rimwe mbona banyaka amafaranga eh, cyane cyane abana bagiye kurangiza nk'umwaka wa gatandatu ariko mu by'ukuri nkatwe dukuze mba numva nta- tuba twumva ntacyo bitumariye ingoro ndangamurage mu rwanda zimaze kugera kuri zirindwi zivuye kuri imwe yariho mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yubatse mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo iyi ngoro igaragaza imibereho y'abanyarwanda bo hambere hakaba n'indi ngoro yubatse mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo igaragaza imibereho y'abami babayeho mu rwanda ubu mujyi wa kigali nawo ufite ingoro ebyiri iyubatse ahahoze umuyobozi wa mbere w'umudage waje mu rwanda mu gihe cy'ubukoroni n'ingoro yubatse ahahoze hatuye abakuru b'igihugu habyarimana yuvenali ndetse n'ahari hatuye pasiteri bizimungu ubuyobozi bw'ingoro ndangamurage z'u rwanda busaba abanyarwanda kurushaho kugana izi ngoro ndangamurage kuko birahigira byinshi kugeza ubu ngubu navuga yuko hari abanyarwanda benshi batumva eh, akamaro ko kugira ingoro ndangamurage mbese bumva ko ari ahantu ho kujya ujya kureba ibintu bya kera gusa nyamara ujya no kuhigira uburyo n'ejo hazaza hazaba heza ni ikigo ubundi gikora n'ubushakashatsi ntikibungabunga gusa ibintu ndangamurage ariko habaho n'ubushakashatsi kuri uyu munsi w'itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu isi yizihizaho ingoro ndangamurage uyu munsi ugeze mu rwanda ingoro ndangamurage zubatse mu rwanda zimaze kujya zizanira igihugu amafaranga aturuka ku bazisura ndetse n'amafaranga asigara mu gihugu yinjizwa n'abashyitsi baba bagendereye igihugu barateganya kongera izi ngoro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abarundi bagera kuri mirongo itatu bagizwe n'abagabo n'abana b'abahungu bagejejwe eh, ku rubibe eh, rw'uburundi n'u rwanda mu gasenyi aba barundi babwiye ijwi ry'amerika ko birukanywe kubera badafise ibyangombwa ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni
atari bake bari bagera kuri mirongo itatu hari- barimo ugwaruka abagizwe n'ugwaruka eh, n'abantu b'abagabo ariko bakiri bato ubona ko bari mu myaka ya mirongo itatu gushika kuri mirongo itatu n'itanu n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu Eh, nibo twasanze ku mupaka wa gasenyi ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda imodoka yagiye mu karere ka bugesera mu rwanda yari yejeje kubashikana eh, ku mupaka aho rero baca bashikirizwa abajejwe umutekano w'uburundi igipolisi kirabizi imbibe hama zigaca kibasubiza iwabo benshi muri bo rero abo twashoboye kuvugana usanga ari abava mu ntara za kirundo kirundo ni intara yegereye eh, akarere ka bugesera ko mu rwanda nayo nyine iri mu kare- mu karere ka bugesera ko mu burundi abandi nabo bava mu ntara za ngozi bose rero batubwiye yuko ba- ata byangombwa bari bafite bagenda babafata aho bariko barakorera babakura ku mirimo yabo bakabatwara ata kintu na kimwe batwaye babona ko bacafuye Eh, bakavuga yuko n'amatungo yabo ata na kimwe bashoboye gutwara kandi n'ab'iwabo abari baba- basigaye mu muryango batashoboye no kubasegera ahubwo basubira ingene badusubira gutora ibyo bintu byabo Eh, n'ingene bazobona ibyangombwa kuko eh, mu burundi kugira ngo uronke icyangombwa urinda kuva mu ntara yose uri mu kazi bujumbura iyo ni intambamyi ikomeye kuri bo kuko uca usanga bibasaba amahera y'itike amahera y'amahoteli Eh, no kugira ngo bazosubire kugaruka mu rwanda rero gu- gu- gutora ibintu byabo bamaze kubona ibyangombwa ese tabita abo abo mwavuganye bakubwiye ko bakoraga iki mu rwanda ubusanzwe bamwe batubwiye yuko bambwiye yuko ba- ba- bakora akazi k'ubutakizi rero ni ukuvuga gutwara amakinga bu- bunguruza abantu ku makinga bakabaha amafaranga abo n'abashyitse mu rwanda kera harimo abashyitse mu bihumbi bibiri na gatatu abandi nabo bakavuga yuko hariho nk'umwana w'imyaka cumi n'itatu yasiguye yuko yahora aragiriye inka umuntu ukabona ko ari umwana atigeze aje no mu ishuri bwari yavuye mu burundi batwawe n'uwundi n'uwundi murundi wowe yagenwe mu kwezi kwa mbere hari abandi bambwiye yuko bari basanzwe bisumamwo bikorera imizigo abo bose rero ngo bagenda babakura ku buzi barimwo bagaca babatwara uravuga ko bagiye ba- nta kintu bafite abo bantu ntabwo bari barigeze bamenyeshwa ko bagomba gutaha kujya gushaka ibyangombwa ntabwo bamenyeshwa ahubwo umu- abapolisi polisi y'u rwanda iraza ikamusanga aho ari ikamufata Eh, nuvuga ko babatwara giturumbuka nta muntu bateguza eh, kuko nibaza ko babateguje baca bavuga ati bo kwitegura mugabo bagusa hari hari uwaba ari bagiye gusenga hariho nk'uwabwiye yuko yari agiye gusenga mu gitondo ari umuyisilamu yari agiye gusenga saa kumi n'imwe agiye gusenga baca baramufata hari n'abandi bari bamaze nk'iminsi nk'itatu bafashe ku wa gatandatu bari bagifunzwe baca babakura rero mu busho bari barimo babatwara ku mupaka ariko gusa kimwe bemera baremera yuko binjiye mu rwanda bafite nk'ibyangombwa byabo byo ku mupaka baha intara ziba zihana imbibe cyane ugasanga yarinjiye aciye muri magendo ada- adafite ibyangombwa mugabo bakavuga bati naho tuba dufite ibyangombwa leta y'u rwanda nidufashe duhe ibintu byacu baduha akanya n'iminsi n'ibiri dushobore gutwara ibintu byacu n'imiryango ari nk'abafite abo- uwari afite umugore w'umunyarwandakazi afite n'abana ariko babaye basigaye mu mategeko kubera ko batashoboye gusezerana kubera atarafite ibyangombwa bimuranga ngaha mu rwanda Mm.
ati batumye baduhe ibintu byacu tubitware mu burundi
yari umumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni kuri mikoro na mugenzi wacu eugene mukankusi mu burundi colonel jean baptiste bagaza yahoze ayoboye uburundi yarashinguwe mu cubahiro ejo ku munsi wa kabiri i bujumbura eroje wirika neza yari yakurikiranye ivyo birori
turi ku musozi wa vugizo komine mukaza ku mugwa mukuru bujumbura ahashyinguwe perezida w'abagaza abantu isinzi abato n'abakuze aboroshe n'abahambaye bari baje kumuherekeza irya nyuma nk'uko byagenze ku w'imana uheze mu ijoro ikiziga ciwe kivanwa ku kibuga c'indege ca bujumbura n'uyu munsi careruwe n'umuduga wa gisirikare abakuru b'ibihugu bagenderamwo iyo bariko baramutsa ingabo ku minsi mikuru ihambaye afata ijambo ku izina ry'abarundi bose perezida nkurunziza yashimagije ubutwari bwa nyakwigendera nyir'icyubahiro umuhisi perezida bagaza sinakekeranije kumushingira intaye nkiriho naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose yaje gutwara mu bihe bitoroshe inyuma y'ingorane nyinshi ze zabaye mu gihugu ariko ndazi neza yuko abenshi nk'imfuvyi n'abapfakazi na jewe ndimwo twayiruhukije igihe umukuru w'igihugu perezida bagaza yatwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu c'uburundi uko imana yamuremye uko imana imuhamagaye mu gusoza uruzima bwiwe nta murundi yakuye inkota mu bwubati wayimushoreze imana yimwakiriye mu bwami bwayo kuko yabaye umugisha ku gihugu cacu c'uburundi ubwo butwari umukuru w'igihugu avuga no mu muryango wa bagaza barabwemeza bwashitse aho umutuma kurengera ka mwana wa mama abagoza mwene wabo mu mabanga y'ubusitanteri kubera atarakibifitiye ubushobozi evariste nzakaha ni mukuru wa bagaza amaze umwaka atwaye rero cyagiye kuba akagungura twe twarabasitanteri mirongo icyenda n'icyenda hasigaye umusitanteri umwe w'ingozi afise imanite yewe rero ndabyumva ndaza ndamubaza mbega nyakubahwa nanjye ndakurwa ati ntanguriye kuri wewe Eh, ba bundi ba nyakubahwa urima nkimuka nagira ngo nza kubabura umatari ya nguko niko bimeze ngo mutwara mutagira amashuri muri icyo gihe rero jyewe natwara nyanza mukuru wa nsanze teransi yatwara rutovu mukuru wa micombero yatwara gitanga byere rutana yatugize ihuruti turagira n'ishavu ati hariho abahejeje universite batembagara mu ibarabara namwe muzoronka akazi muringaniye ndabona ko igihugu cyapfuye naho twagize ishavu mugabo twarabishimye n'aba bari ba nyakubahwa n'abazoza hanyuma aba biga amashuri babona kure namwe murabakurikiza n'abariko bariga mu minsi yiwe ya nyuma colonel jean baptiste bagaza hari ibyamumabaza bikamusonga yavyiganiye zeno nibubona umukuru w'umugambwe parena bagaza yari yarashinze icamubaje rero agira ati none ni kuki imigambi twasize myiza abadukurikiye batayikurikiza yarambwiye n'urugomero rw'umuyagankuba kuri jinji na murembwe yarusize ivyigwa vyaheze none haheze imyaka mirongo itatu rutarubakwa ntiyashobora kuvyumva hari ibanki ya zipe ati uravye akuya twabitse kugira ngo iyo banki ize ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwizatunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha sinumva ingeni y'abajyanye
mu myaka yiwe ya nyuma yo gutwara bagaza ntiyagiraniye imigenderanire myiza n'ishengero rya katolika ariko ukutumvikana kwabo ntikwabaye uguhoraho musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura evariste ngo yagoye yabishyikiririje mu nkuka ya misa yasomeye muri katedrale regina mundi turasabira uwo muntu ariko imana ni izi aho kwemera kwiwe kugera twebwe abantu rero ntiduce urubanza kuko twawuhava ducuta urutarigo aha ndabivuze kumbure muri mwebwe harakubi basanga ubwo ekereziya katolika kandi amandi ya makereziya ntiyoba yaragize umwikomo cyangwa ikababara kubera ibyabaye muri iya myaka ya kera jewe ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye n'abandi twebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye none kuri twebwe agiye amahoro n'ubu tubandanye tumusabira
Colonel Jean Baptiste Bagaza yitabiye Imana mu bitaro vy'i Brussels mu Bubiligi ku itariki ya kane uku kwezi yarongoye Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yafashe igihugu inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero ata amaraso abanje guseseka bose bava muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi co kimwe n'uwo yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'uwundi munyarutovu nyene Major Pierre Buyoya Bagaza yari umukenguza amateka ubuzima bwiwe bwose nk'uko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibirekurira abahoze abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yokwije imyaka mirongo irindwi y'amavuko asize umukenyezi umwe abana bane n'abuzukuru umunani mu birori vyo kumusezera irya nyuma twese abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi hari haje kandi n'intumwa ya leta ya Uganda uwo yibukije ko perezida Bagaza yafashije rwose kugira hashikwe ko amasezerano ya Arusha perezida Museveni nawe yamuhaye ubuhungiro imyaka myinshi amaze gukomborwa yari yarungitse abana biwe babiri babigeme Eroge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
mbere ko turangiza amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri saa tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye umwe mu bigeme banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi boko haramu mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria yato yatabawe ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare uno munsi eh, ku wa gatatu Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika n'ubu bahiganwa mu mugambi w'abademokrate senateur wa leta ya Vermont Bernie Sanders batsinzwe umwe umwe wese leta imwe mu matora ya mbere y'ukurondera kugenwa n'umugambi w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe ngaha muri Amerika yabaye ejo kuwa kabiri Donald Trump abonwa ko ari we azoseruka umugambi wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na rimwe muri Amerika avuga ko yiteguriye kuvugana n'umutegetsi w'igihugu ca Korea ya ruguru Kim Jong Un kugira bifashe guhagarika umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'ico gihugu amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha ntihagarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi mwese tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.